iradiyo ijwi ry'amerika isanganira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na frederic nkundikije mu rundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm jana kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha aya makuru tuyatabuye ku burundi leta y'uburundi isaba igihugu c'ubufaransa kudasubira gufasha ibinyamakuru birwanya ubutegetsi vyaba biri mu gihugu canke hanze y'uburundi umushikiranganji ajejwe igisata co kumenyesha amakuru mu Burundi yabitangaje ejo ku munsi wa gatanu igihe yariko aratanguza umugambi ufashwe mu mugongo n'igihugu c'ubufaransa wo kunagura ico gisata co kumenyesha amakuru inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika Pierre Claver niyo nkuru ari i Kigali mu Rwanda
igihugu c'ubufaransa cifuza ko igisata c'amaradiyo n'ibinyamakuru gisubira kunaguka kikizerwa n'abanyagihugu nk'uko uwuserukira ico gihugu mu burundi yabishikirije ambasaderi jeremy blin yatangaje ko igihugu ciwe cahaye uburundi uburyo bungana n'imiliyaridi zibiri z'amarundi kugira ngo igisata co kumenyesha amakuru gitezwe imbere mu mugambi witwa paprom projet d'appui à la professionnalisation des médias mu gifaransa aha umushikiranganji ajejwe kumenyesha amakuru Leokadi Ndacayisaba yashimye iyo mfashanyo yibukije ko hari ibinyamakuru n'amaradiyo bimwe bimwe vyataye umurongo Les crises politiques qu'a connu notre pays il y a quelques années
ati indyane zayitiye mu gihugu zaratumye icuka kiba kibi hagati ya leta n'abamenyeshamakuru bamwe mu bamenyeshamakuru bari bagiye akarangamutima kabo bigira mu vya politike baba abavugizi b'abashaka gusambura igihugu cane cane abatavuga rumwe na leta nawe reka kuvuga ko yaba leta canke abanyagihugu bari basigaye baraba ribi ayo maradiyo n'abayakoramwo twifuza ko ako kabi katosubira kugaruka kandi ko atawusubira kubafata mu mugongo canke kubaha uburyo ubu turashima ko icuka hagati ya leta n'ibimenyeshamakuru casubiye kuba ciza uyu mugambi uzodufashe bibandanye muri iyo nzira nziza bamwe muri abo bamenyeshamakuru umushikiranganji yavuze n'abahunze igihugu ubu barenga ijana aba ndetse barashinze amaradiyo avugira canke yandikira inkuru hanze ayo aratungwa agatoke n'ubutegetsi kwaho ijambo abatavuga rumwe na leta umushikiranganji yifuza ko igihugu c'ubufaransa n'ibindi bitofata mu mugongo ayo maradiyo ahubwo ko ivyo bihugu vya buraya vyofasha ubushikiranganji arongoye kunagura ubushobozi bw'amaradiyo n'ibinyamakuru bikore mu gihugu yizera ko ico gikorwa ubufaransa bwatanguje mu burundi kizogirira akamaro kanini amaradiyo n'ibinyamakuru ati muri iki gihe isura y'amaradiyo n'ibinyamakuru iguma ihinduka isa neza uko iminsi yera kuko haguma havuka n'amaradiyo yegereye abanyagihugu akorera ku buhinga bw'ingurukana bumenyi n'ibindi ayo maradiyo nta buryo afise bigatuma akoresha abimenyereza badahembwa ngo batange amakuru afise akanovera twizeye ko umugambi uzofasha cyane mu kubakarihiriza ubwenge no kubongerera ubumenyi turasaba n'uko hotangwa n'ibikoresho bigezweho mu kunganira ikigega leta yashizeho kidahagije cyo gufasha amaradiyo n'ibimenyeshamakuru uwuserukira ubufaransa mu burundi jeremy blin nawe yavuze ko igihugu ciwe kidashobora gushigikira amaradiyo n'ibinyamakuru bisambura canke bicanishamwo arico gituma bifuza kwigisha no gukaririza ubwenge abamenyeshamakuru kuva no muri za kaminuza ziramura abakora uwo mwuga Il y aura trois grandes composantes. La première qui sera une composante d'appui aux universités pour renforcer ati tuzoshigikira ibisata bitatu harimo gufasha amakaminuza aramura abamenyeshamakuru mu nyigisho n'ubushakashatsi tuzokaririza ubwenge abamenyeshamakuru tubabe hafi kugira ngo umugera wo gucanishamwo no gusambura uranduranwe n'imizi ikindi umugambi uzoshira imbere ni ukunagura imigenderanire hagati ya leta n'abamenyeshamakuru ntibasubire kurabana nk'abansi ahubwo babe abafatanya ibikorwa aha rero tuzoba turi kumwe n'abavugizi b'inzego za leta zitandukanye avec les porte-paroles des différentes institutions publiques.
igihugu c'ubufaransa cibukije ko kuva kera camye gishigikira utwigoro two guteza imbere abamenyeshamakuru n'umwuga wabo ubuserukira ico gihugu yavuze nk'itunganywa ry'urunani rw'amaradiyo sinergie de media mu bihe vy'amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu ayo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'inyuma yaho gato pierre clave niyo nkuru kigali ku ijwi rya amerika kivuga ku burundi ubuyobozi bw'umugambi w'igihugu ujejwe kurwanya ingwara ngendanwa ariko zitandukira butangaza ko ingwara kanseri iriko irafata intera ikomeye cyane ibitigiri bitangwa n'ubwo ubuyobozi bigaragaza ko abantu bashika ibihumbi ndwi ari bo batorwamwo iyo ngwara kiramwaka inkuru twateguriwe na mugenzi wacu desire atungimana
kuri uno wa gatanu niho hahimbazwa mu burundi umunsi wahariye kurwanya iyo ngwara usanzwe uhimbazwa buri mwaka ku isi yose igenekezo ya kane ukwezi kwa kabiri kabaye akaryo ko gusigurira abarundi no kubahimiriza ku bijanye n'iyo ngwara yiyongera buri mwaka muganga jean dodu havyarimana arongoye uwo mugambi w'igihugu aratubwira ko iyo ngwara yifashe mu burundi n'ikiriko kirakogwa kansere mu burundi ni bimwe dukarasa muri bimwe bita ngo ingwara zibangamiye by'ukuri abenegihugu uravye abantu barenga ibihumbi indwi batubwiye yuko eh, bama batorwa buri mwaka yuko barwaye amakansere muri abo mwabonye amakansere akunda kuza cyane bivanye n'igitsina cy'umuntu ku badame mwabonye ko amakansere y'ibere cyangwa amakansere y'urwinjiro rw'igitereko ari yagwiriye cyane ku bagabo mwabonye amakansere ajyanye na prostate cyangwa amakansere yo mu mahaha ko agwiriye cyane ibiharuro tunavuga ngo ni bito cyangwa ni binini ariko gusa biraboneka yuko bitera biduga urabye n'imyaka yari inyuma kumbure ko bivanye n'uko tutari bwagira ibiharuro ngo tumenye ivyo biharura nico gituma tubona umenga biduteye ubwoba umupfasoni arongoye ishirahamwe ry'abagendana iyo ngwara amenyesha ko bahura n'ibibazo vyinshi na cane cane ko hari abamenye iyo ngwara ya kanseri bamaze gusinzikara kubera abaganga bamenyera iyo ngwara bari ku rushi gushikiza isaha tuvuze ku vyo tumaze kubona ni abaganga bake bihutira kurondera ingwara ya kanseri y'umuntu abiyituye rero baca batangura kurondeza mu ngwara bamenyereye kugira bashobore kumuvura mugabo umugwayi kenshi arivuza imiti bamuhaye akagerageza kugira arabe ko yokira bikanka ugasanga rero byafashe umwaka imyaka ibiri ndetse inarenga ukajya usanga rero agiye kubona cyangwa bagiye kwikeka ko ari kanseri iza yaramaze kugera kure muganga mikaza shani ajejwe ikigo kimwe rudende gipima iyo ndwara mu burundi bujapat abona ko abipimisha baguma biyongera bikazofasha mu kumenya uko amagara y'abantu yifashe kugira bashobore kuvugwa arahimiriza abantu kubandanya bipimisha ngo kuko iyo ndwara yibonetse hakiri kare ivugwa igakira tubona yuko abantu batanguye kumenya yuko izo ndwara zihari bakaba batanguye no gutangura kuzipimisha ni intambuko nziza kuko turavye kuva aho dutanguye gukora batangura gukora mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda ico gihe abagwayi twashoboye guronka baza kwipimisha iyo ndwara bageze ku gitigi c'amajana ibiri na mirongo itandatu aho n'abakoresheje amaegzama isologike turabona yuko no guhera ino mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri mu kwezi kumwe n'igice bamaze kuronka abarenga amajana abiri barenga icyo twababwira kindi ni uko muri abo twapimye harimo abagera ku bice cumi na bitanu ku ijana bafise indwara ya kanseri muganga habyarimana amenyesha ko naho bagifise ibibazo bimwe bimwe bijanye n'ubuhinga ko ibiriko birakogwa ari vyinshi kugira abagwayi bitabweho turacafise ubukene bw'ibijanye n'abavuzi babinonose muri ivyo bijanye no kurwanya indwara ya kanseri haba mu gukinga canke mu gusuzuma canke mu kuvura ariko twobamenyesha yuko hariho vyinshi biriko birakorwa haba mu rwego rw'ubushinganje no ku rwego rw'igihugu mbere no kubadufasha kugira ngo turandurane n'imizi canke dufashe abagwayi bihebure bafise iyo ndwara ya kanseri canke abazoyigwara aha rero novuga nk'umugambi aho turiko turiyumvira gushiraho ikigo c'igihugu kijejwe kuvura ingwara ya kanseri centre national de reference en cancerologie igihe hahimbazwa uwo munsi igenekezo rya kane ukwezi kwa kabiri muganga macidiso moweti arongoye akarere ka afurika mu ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu ku isi oms yamenyesheje ko muri afurika abandura iyo ndwara ku mwaka bangana umuriyoni n'ibihumbi ijana abapfa ku mwaka bahitanywe n'iyo ndwara nabo bakaba bashika ibihumbi majana indwi mu gihe iyo ndwara ihitana abantu miliyoni umunani ibihumbi majana abiri ku isi yose ku mwaka nk'uko bishikirizwa na oms desire atungimana kigali ijwi rya amerika
amerika isamiranyira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isa indwi gushika isa indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
iyi mwumva ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi bikomera ngo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu ve akadomo kama no ku mbuga za youtube instagram na facebook aderesi yacu ni vo radiyo yacu nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye mu burundi itsinda ry'igihugu rishinzwe uburenganzira bwa muntu cndh riravuga ko abantu mirongo ine na babiri bishwe ku butaka bw'uburundi mu mwaka ushize wa bibiri na makumyabiri n'umwe avuga ko hari agace k'akaziramutwe kahungabanye igihe haba harimo uruhara rw'umuntu aserukira leta ku nzego izo arizo zose aba yarakoze icyaha cyane igihe uwo muntu ari muri izo nzego aba atafashije umwenegihugu kugira ngo yoroherwe mu gateka kiwe sixte vinyi ni muraba uyobora cndh abahinzi b'umuceri mu gishanga cya nyabarongo i kigali baravuga ko bahombejwe n'imyuzure yarengereye imyaka bahinze umuti ni uko byasaba ko haboneka uburyo bwo kugomera nyabarongo aho irengera noneho umuntu agashyiraho urukuta ariko izo ntabwo zaba imbaraga z'umuhinzi ngo abishobore hatagiyemo akaboko ka leta cyprien uwizemwabo umuyobozi wa koperative insinzi kigali perezida wa repubulika ya demokarasi ya kongo felix chilombo tshisekedi arasaba abasirikare kutivanga muri politike ayo makuru ni mu kanya mugombe ku maradiyo yanyu mu burundi abantu mirongo ine na babiri nibo bishwe ku butaka bw'icyo gihugu mu mwaka ushize wa bibiri na makumyabiri na rimwe biri mu cyegeranyo itsinda ry'igihugu rishinzwe uburenganzira bwa muntu ryagejeje ku nama nshingamategeko kuri uyu wa kane n'icyegeranyo ariko kitemerwa n'umukuru w'inama nshingamateka daniel gerage ndabirabe uvuga ko icyo cyegeranyo gihengamye inkuru ijwi ry'amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu burundi muragezwaho na desire hatungimana umukuru w'umugwi ujejwe agateka kazina muntu mu burundi ataranasoma icegeranyo c'ivyaranguwe n'uwo mugwi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe umukuru w'inama nshingamateka yamusamiye mu kirere gerard daniel ndabirabe yagaragaje ko atakiriye neza ico cegeranyo ngo kuko gihengamiye gusa ku makosa yakozwe n'inzego za leta
harabonwamo leta ariko nta rundi ruhande ubona uravuga ibyo leta yakoze ukanabishima ukavuga bitagenze neza rimwe rimwe ariyo mpamvu uvuga ati kubera iki urwo rundi ruhande rutaboneka none leta yivugana yonyine nimba leta itivugana yonyine none abandi bashobora kuvuga amfase ya leta uburyo mwebwe kuri sendiyashi muba umutwe w'igihugu ukurikirana ibijyanye n'agatekakazina muca mukorera kuki umukuru w'umugwi ujejwe agateka kazina muntu ntacakure mu kwishyura umukuru w'inama nshingamateka sixte vinyi nimuraba mu mutekano ntangere avuga ko ibikorwa by'umugwi arongoye byisunga amategeko nk'uko byanditse mu ibwirizwa nimero rimwe agakwega ubusa kane ryo kuwa gatanu nzero ibihumbi na cumi na rimwe bidusaba ko buri mwaka dutanga raporo ijyanye n'ibikorwa twakoze bikajyana n'ingene hagati y'agatsina muntu kifashe cyane cyane tukaraba ingene leta ikurikiza ibyo kubahiriza agateka kazina muntu eh, kuko burya tuvuga ko hari agateka kazina muntu kahungabanye igihe haba harimo uruhara rw'umuntu aserukira leta mu nzego izo arizo zose aba yarakoze icyaha canke igihe uwo muntu ari muri izo nzego aba atafashije umwenegihugu kugira ngo yoroherwe mu gateka kiwe ariko ashikiriza ibyaranguwe n'umugwi CNDH nimuraba ashikiriza ko abantu mirongo ine na babiri ari uwo mugwi wamenye ko bagandaguwe muri abo mirongo itatu na batanu ni abanyurujwe baburwa irengero bafashe ijambo abashinga amateka na cyane cyane abatowe mu mugambwe CNDD FDD n'umukuru w'inama nshingamateka nawe nyene yatowe muri uwo mugambwe babandanije kugaragaza ko hari ibibuze muri icyo cegeranyo nimba tuvuze tuti hariho abantu babaye visite iyo muvuze ngo visite sur terrain mumvise bavuga ati none hariya niho mwagiye honyine nimutubwire muri metodoloji ko ari eshantiyonage par exemple mwakoze kugira ngo dushye twumva ko hanyuma mutubwire muri eshantiyonage ati twagiye aha kugira ngo noneho resulta tuvanyeyo zishobore kuba significatif mugabo mutabitubwiye iyo tubaza tuti "Mm, none ababonye ne nibo bashobora gutuma twemera raporo umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi yasozereye asaba umugwi CNDH kuza gusubira mu ico cegeranyo kugira cemerwe ariko Sixte Vinye nimuraba naho nawe nyene yarangije ashima intererano z'abashingamateka n'abagize ibiro vy'ugo rwego ashikiriza ko ko hari bimwe mu vyo begeranije mu matohoza yakozwe bidashigwa habona urakoze desire hatunga imana impunzi z'abarundi zigera kuri magana abiri na mirongo itanu zabaga mu nkambi ya murongwe muri teritwari ya fizi mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo zasubijwe mu burundi kuri uyu wa kane izi mpunzi zikavuga ko zahisemo gutaha kubera umutekano muke inkuru irambuye vedaste ngabo aba barundi bahungutse ku manywa yo kuri uyu wa kane babifashijwemo n'ishami by'umuryango w'abibumbye ryita impunzi rya ASER bavuga yuko impamvu z'umutekano mu kurangwa muri teritwari ya Fizi utegwa n'imitwe yitwaje ibigwanisho ariyo yatumye zivunguka bimenya imana ya Nike na Nduwimana Eric bavuye mu nkambi ya Murungwe bagiye mu ntara ya Cibitoki rero impamvu utumye mpunguka hariya ntabwo twari dufite umutekano ukwiye twagenda ahantu mu murima twagenda mu murima hakaza abantu bakadutangura kudukubitirayo inkoni bakatwambura ibyo tuba dufise nk'amatelefone amamemwari nyamara agahene tuba dufise mu murima nako nyine bakatwatwaka bakakatubaga tubona abandi bagafatwa ku nguvu niyo mpamvu duhisemo kugira ngo gutaha iwacu impamvu tumwe duhunguka umutekano ni muke kubera ubu wiba turaba amazuru bakavuga ngo turi abanyarwanda bigatuma rero umuntu acagira ubwoba kuko umutekano w'umuntu maze kumwita ubwoko nta mutekano aba agifise izi mpunzi zahungutse kuri uyu wa kane zishimangira ko atari mu nkambi honyine zigirira umutekano muke ko ahubwo no mu ibarabara rya fizi uvira nyishamba zo mu mayimayi zahagaritse imodokari zarimo izi mpunzi zigeze mu rwego banasanza zitangira gusaka izo modokari nimba zidatwaye abanyamurenge cyangwa abagwanyi twebwe twahuye n'ibibazo tugeze i rweba abamayimayi n'inyeshyamba nyine simbahenyegeza ko hari ku zuba bava mu ishyamba badusanga mu modoka buri modoka bayikuraga binjiraga nk'abamayimayi batanu umwe asohoka undi yinjira umwe asohoka undi yinjira umwe asohoka izi nyine umwe asohoka undi yinjira umwe asohoka undi yinjira baturabanga barebe ko hari umuntu wahetse isiraha ubundi bamukura bamurira imbere zacu basanga nta n'umwe izo modoka zose barazikontoreye baragenda ejo ejo iyi mizigo yose barayipakure bashyira hasi wazi ko dupakiyemo abantu bahigamwa abantu basanga nta muntu n'umwe urimo usibye umutekano muko izi mpunzi zivuga yuko zahunze zigaragaza kandi ko n'imibereho yabo yo mu nkambi iri mu byatumye zihunguka kuko bitangazwa na ntakirutimana therese umwe mu mpunzi zahungutse kuri uyu wa kane aho twari turi twari mu buzima bubi cyane bugoye ubuzima bugoye nka jewe na bitayi zibiri sinari nishoboye nari umupebesi bampa utuntu tudafashe tutagira sheho nashobokera inzara ikanyica ntakigira amagara yo kuza gucingero nagenda gucingero ndatutahanye bikanka ko ndatujya nkaguma ndi mu buzima bubi nkasha ndyama hasi none ndashimye cyane ndishimye ko bansubije mu gihugu cy'amavukiro nze nemere mfire mu gihugu cy'amavukiro aho navukiye sindi nkayo leonard ni umugabo uri mu kigero cy'imyaka mirongo itandatu y'amavuko yavuye mu nkambi ya murongwe agiye mu ntara y'amakamba asaba leta y'u Burundi kwita ku mibereho yabo kuko nta bushobozi bafite hariho umuhahunze ata ari umupangayi none ko ahungutse arosikira he twifuza rero ko umuntu yotse aronka iparasera akaronka aho asikira abafise amaparasera nabo bakubakirwa tuvuge nk'utagira n'aho ari mikamuha n'aho kuri ega benshi bamwe ntibagira n'aho kuri none rero nta mafu nta matongo ifise yo kurya Eh, ivyo ikaba idufashamwo ibiribwa iki imiti kuvurwa gutyo n'ibindi n'ibindi salumu fredi ni umuyobozi ushinzwe guhungukana impunzi muri uvira yabwiye ijwi rya amerika yuko bahunguye impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya murongwe magana abiri mirongo ine na zine kandi ko zihitira mu nkambi ya kagwema yo mu ntara ya bubanza mu ntangiriro z'uyu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri haseri yahunguye impunzi zo mu nkambi ya rusenda magana abiri mirongo itandatu n'icyenda umwaka ushize w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe igihugu cy'u burundi cyakiriye impunzi z'abarundi zavuye muri repubulika ya demokarasi ya kongo zirengera ibihumbi umunani muri repubulika ya demokarasi ya kongo habarwa impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo ine vedase ngabo ku bwa radiyo ijwi rya amerika uvira mu ntara ya kivu yepfo mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirunzi n'ikinyarwanda abakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma abanyafurika mirongo ine na makumyabiri na barindwi bo mu bihugu by'uburayi bateraniye i buruseli mu bubirigi mu nama ya gatandatu ihuza ibihugu by'umuryango w'uburayi n'ibigize umuryango w'ubumwe bw'afurika Eh, perezida makisari wa senegal akaba ari nawe uyobora umuryango w'ubumwe bw'afurika yavuze ko abanyafurika miliyoni magana atandatu badafite amashanyarazi umuyaga nkuba avuga ko byihutirwa kugira ngo umugabane wa afurika ushobore kwiteza imbere hakoreshejwe inganda iyo nama yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu by'uburundi evariste ndayishimiye n'u rwanda paul kagame Eh, turayigarukaho mu makuru yacu ataha
ijwi ry'amerika ku bufatanye na flash tv yo mu rwanda izajya bagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru ya saa kumi n'imwe n'igice no kuwa kane saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba kuri flash tv mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo facebook na youtube kuri radiyo yacu voa turabararitse
ikiganiro cyo ku cyumweru bungabunga ubuzima kizibanda ku iterambere ry'ubuvuzi muri rusange bwa mbere umugabo yatewemo umutima w'ingurube no mu gihe cya covid cumi n'icyenda aho abarwayi basigaye bavugana na muganga hakoreshejwe ikoranabuhanga bungabunga ubuzima ikiganiro cy'ijwi ry'amerika kuri flash tv
washington ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda dukomereje amakuru ku gishanga cya nyabarongo mu karere ka nyarugenge i kigali abahinzi b'umuceri baravuga ko umuceri bateye warengewe n'imyuzure kubera umugezi wa nyabarongo n'andi mazi aturuka ku mazu y'abaturage kigali eric bagira ubusa kugera ku gishanga cya nyabarongo mu murenge wa kigali mu karere ka nyarugenge cyari gihinzemo umuceri biragoye kumenya niba koko aho hantu hari hahinzemo icyo gihingwa hahindutse nk'ibyuzi by'amafi kubera amazi akomoka ku biza byibasiye ako gace bwana tanazi munyankera ni umuhinzi mworozi wo mu murenge wa kigali nawe yari yarahinze umuceri muri icyo gishanga aba muri koperative insinzi kigali uyu muhinzi yarangije gutakaza icyizere afatiye ku gihe ibiza bimaze byibasiye umuceri wabo twakuyeho nawe urebye urabona ni nk'inyanja hariya ubundi umuceri ushobora kwihangana icyumweru warengewe ariko urabona birenze ibyumweru twakuyeho buriya burundu ni ugutegereza ngo tuzongere gusubiramo mu kwezi kwa gatanu dushaka kugira ngo turebe ko twageza mu kwezi kwa cyenda twarangije guhinga twarwana no kugira ngo duhagarike aya mazi aza ariko urabona ko byabaye indengakamere byaturenze imbaraga zashize ibihombo byo ni byinshi kuri aba bahinzi b'umuceri ku gishanga cya nyabarongo bwana munyankera wenyine avuga ko yari yarashoyemo amafaranga asaga miliyoni enye z'amanyarwanda muri iki gihembwe cy'ihinga ibyo bwana munyankera avuga ni nabyo koperative insinzi kigali yemereye ijwi rya amerika tuvugana na bwana cyprien uwize mwabo yatubwiye ko ku rwego rwa koperative bari barashoye amafaranga asaga miliyoni makumyabiri z'amanyarwanda kuri ubu agashimangira ko umuhinzi azataha uko yaje bitewe n'ibibiza igihombo cyarabonetse turetse ntabwo tuvuga ngo umuceri ngo tuzongera ngo dusibe ngo tujye kubagara urumva byararangiye nyabarongo yaraje arengera ishyiramo amasuri icyo gisanga twari tutari twagera kuri kategori yo kugifatira ubwishingizi bitewe n'uko turahinga buri gihe tugahomboka buri uko werekana ibyo ukora kugira ngo ubone ubwishingizi urumva hagati aho ngaho rero tuzataha amaramasa ukurikije uko abahinzi bo muri iki gishanga cya nyabarongo mu murenge wa kigali babisobanura byumvikana ko atari ubwa mbere umuhinzi ahinga akihinga perezida wa koperative intsinzi kigali akavuga ko ku ruhande rwabo ntabwo batagize ngo bahangane n'ibi biza agasanga hageze ko leta yabatera ingabo mu bitugu na cyane ko batari bakabonye ubushobozi bwo kugana ibigo byakabishingiye umuti ni uko byasaba ko haboneka uburyo bwo kugomera nyabarongo aho irengera E, noneho umuntu agashyiraho urukuta ariko izo ntabwo zaba imbaraga z'umuhinzi ngo abishobore hatagiyemo akaboko ka leta noneho umuntu aka- akongera ubujya hejuru bw'urugomero rwa nyabarongo hari n'amazi aturuka ruguru mu- mu musozi mu mudugudu wa karama ubwo bikaba byasaba ko ayo mazi aturuka ruguru habaho za kanari zo kuyafata mu kiganiro kigufi ijwi rya amerika yagiranye na bwana merari mpabwa n'amaguru umuyobozi w'umujyi wa kigali wungirije ushinzwe imiturire n'ibikorwa remezo yemeje iby'iki kibazo bwana mpabwa n'amaguru nta gihe atanga kizwi cyo kuba iki kibazo cyavuye mu nzira gusa akavuga ko ku bufatanye n'abandi bafatanyabikorwa bari kukivugutira umuti
icyo kibazo cyagiye kibaho mu gihe cyatambutse ariko ubushobozi buba bugishakwa ndetse n'abafatanyabikorwa aho umujyi wa kigali nyine ugomba kwegera amadivani kugira ngo harusheho gukorwa za digi ziyobora amazi kugira ngo amazi adakomeza konona imyaka y'abaturage umujyi wa kigali rero ukaba ukomeza gukora ubuvugizi kugira ngo mu gihe kiri imbere ibyo biza bidakomeza kwangiza imyaka y'abaturage ubwo muzabikora ryari Ah, mu by'ukuri ibyo kubikora ni uburyo bwo guhozaho kuko ah, muri iki gihe turi guhura n'ibiza bikomeye biterwa n'amazi y'imvura kuko uretse n- n'imyuzure iba mu bishanga dufite ahantu hatandukanye mu mujyi wa kigali naho haba harimo imyuzure ndetse rimwe na rimwe bikaba binagira n'ingaruka no ku bikorwa remezo biri gukoreshwa mu mujyi wa kigali so ingamba zo guhangana n'ibyo bibazo ziri mu buryo burambye nubwo bimeze bityo ibiza bikomeza kubakomamo nkokora abahinzi b'umuceri baracyashikamye umuhinzi ni nk'umubyeyi ntabwo wapfusha ngo ureke kubyara tuzongera tujye muri ibyo bihombo kubera ko uh, umwuga wacu ni ubuhinzi gusa tugize umugisha tukabona nk'umuterankunga cyangwa tukabona nk'abandi bantu nka leta igashyiramo imbaraga ikatwunganira yadufasha kugira ngo dusohoke muri ibi bihombo duhura nabyo buri munsi mu rwego rwa tekinike mu rwego rwa rw'ubufasha bwashoboka kubera ko be- leta ari umubyeyi kugira ngo n'ubundi turebe ko tutagumiza guhama muri muri uru rungabangabo turagumiza dukambakambe tugerageze turebe ko twakwigira imbere ariko tuguye hasi ku buryo duhombye aho twagombaga kugenda umunsi umwe tugiye kuhagenda imyaka tuzagerageza kugeza tubonye intsinzi si ku nshuro ya mbere aba bahinzi b'umuceri bahura n'ibibazo nk'ibi mu nshuro eshanu bamaze kuwuhinga eshatu muri zo ntacyo basaruye aba bariyongera ku bandi bahahinga imboga nabo bazataha amaramasa icyakora ku bahahinga ibisheke bo haracyari amahirwe ko igihe ibiza byacisha make ibisheke byabo bitazangirika cyane uretse kuba ibi biza bikomoka ku mugezi wa nyabarongo ufatanyije n'uwa nyabugogo nta wakwirengagiza umudugudu uri ku musozi wa karama utera imbere umunsi ku wundi kubera amazi aturuka ku nyubako ndende zihazamuka ehmed rusa ijwi rya amerika i kigali
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona marie claire nyirahabimana uri mu karere ka gasabo mu murenge wa gisozi mu kagari ka musezero mu mudugudu wa kagara azaba ari mu kiganiro agasaro kaburaga ku cyumweru i saa kumi ku isaha yo mu rwanda no mu burundi ikiganiro mbagezaho nishimye hamwe na mukobe ya baro nkaba mbashimiye eh, ko mwahisemo ijwi ry'amerika nka radiyo yanyu ni hano turangirije aya makuru ariko reka mbanze mbahe umugani w'uyu munsi imana itera amapfa itegeka naho bazahaha murangize icyumweru neza mwari kumwe na veniste nshimiyimana inshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa yayo turashimiye kandi na diodone cyubahiro yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye mu kanya igice cya kabiri mu kibandanye na bagenzi bacu baduteguriye ikiganiro cy'umuziki icyitegererezo
ijwi rya amerika radiyo yanjye ni radiyo yawe karaga urushinge ku makuru nyakuri